bandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri ya gatanu muri kumwe na joe diane na ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya mu burundi abari mu mashirahamwe yiyemeje kurwanya ibiturire basaba abategetsi batandukanye kwihutira kwerekana amatungo yabo imbere yo guheza manda zabo mu kwezi kwa gatanu kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajejwe ivy'amafaranga muri komine bagomba kuba barerekanye amafaranga uh, n'ibintu batunze imbere y'uko baja mu mabanga uyu akaba ari gabriel rufyiri aramutswa ishirahamwe oricom ryishinze kurwanya ibiture n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu burundi iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mu idonido mugume hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kuja mu karere tubanze tugaruke ku makuru agezweho irya nino ku isi duhereye muri irani aho abantu isinzi bahuriye ku murwa mukuru teheran kugira ngo bagandarire bongera bibuka generale kasen na soleimani yahitanywe n'igitero c'indege y'ingwano ya amerika inkuru tubaza mugenzi wacu fidele niyo ngabo
nivyo Uh, uwasubiriye uwo mugenerale Kasem Soleimani yahitanywe n'igitero c'indege y'ingwano itagira umudereva ya leta zunze ubumwe za Amerika mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu yiyemeje kwihora iyicwa ryiwe nige rero abantu isinzi bari bakoraniye ku mugwa mukuru nk'uko tubivuze wa Iran Tehran kugira bagandarire uwo mugenerale ni mu gihe perezida wa amerika donald trump agabisha gutera ibibanza ndangamico vyo muri iran hamwe igihugu ca iran co kwihora kuyicwa rya soleimani muri icyo gihe umugwi ugizwe n'ibihugu by'ubufaransa ubwongereza n'ubudagi byasabye igihugu cya iran kubahiriza amasezerano icyo gihugu cyateye kw'igikumu n'amakungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bijyanye n'umugambi wacu werekeye kudakora ibigwanisho ruhonyanganda iran yatangaje ko itacubahirije ibyo yari yiyemeje mu masezerano yatewe kw'igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo bibaye mu gihe icuka kibi kiriko ciyongera hagati ya iran na amerika ibyo bihugu bisaba iran kudakora kora ibitero vyo kwihora ni nyuma yuko inteko za leta zunze ubumwe za amerika zishe umusirikare akomeye w'umugenera wo muri iran kasem soleimani mu itangazo rya sorei hamwe n'umunsi kuwa mbere ibihugu vy'ubufaransa ubwongereza n'ubudagi vyateye igikumu ku masezerano yereke umugambi w'igwanisho ruhonyanganda wa iran vyerekanye akamaro kuko icuka kibiri kiri muri iraq na iran cogabanuka ivyo bihugu vyasubiye kwiyemeza ku vyerekeye urugamba rwo kurwanya leta ya kiislamu Fidela Niyongabo ku mugabane wa Afrika naho Bobi Wine atavuga rumwe n'umutegetsi muri Uganda yatawe muri yombi.
Yego yatawe muri yombi mu mvuto no munsi ku wa mbere igipolisi camubujije kugirisha ikoraniro rya mbere n'abamushigikiye mu gihe afise imigambi yo kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu igipolisi carashe imyuka ibabaza mu maso mu ntumbero yo gushwiragiza abashigikiye Bobi Wine hanze y'umugwa mukuru wa Uganda Kampala amasasi yumvikanye yamara ivyo ko ayo masasi yari ay'ukuri canke imipira ntibitomoye iryo koraniro ryaburijwemo n'igipolisi ryarekuriwe n'abategetsi bajejwe amatora ryari ikoraniro rya mbere mu makoraniro atari make yateguwe na bobi wine umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya uganda izina ryiwe ry'ukuri ni kagulanyi sentamu umuvugizi w'igipolisi ntiyishuye buno nyene ku bibazo vyerekeye aho bobi wine yoba ari muri iki gihe
hanyuma muri burkina faso naho mu kiringo kiri munsi y'umwaka abasivile barenga amajana abiri na mirongo itanu nibo bamaze kumenyekana ko bishwe n'intagondwa z'abayisilamu fidele ivyo bitangazwa n'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku isi human rights watch mu cegeranyo caryo gishasha casotse n'umunsi kuwa mbere ivyo ni mu gihe ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu bitera vyiyongera kandi imigwi yitwaje ibigwanisho itera yigarurira ubundi butaka mu buraruko no mu buseruko bwa burkina faso abakora ubwo bwicanyi muri burkina faso bavuga ko babukora kubera abo buhitana bakorana na leta umuyobozi w'ishyirahamwe human rights watch mu karere ko muri afurika mu burengero corine dufka avuga ko imigwi yitwaje ibigwanisho y'intagondwa z'abayisilamu muri burkina faso igira ibitero ku basivili ikoresheje ubunyamaswa butagira uko buvugwa avuga ko kugira ibitero n'impaka ku baririmbyi abakristu muranduga abarimyi abakristu abacukura ubutare abavuye mu zabo n'abacuruza ari ibyaha byo mu ntambara ibitero birenga mirongo ibiri byarakozwe n'imigwi ikorana n'umugwi al qaida kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ivyo bitero vyahitanye abantu amajana abiri na mirongo itanu na batandatu iyo migwi kenshi ntitangaza ko ariyo iba yakoze ivyo bitero Fidel Niyongabo urakoze kuri ayo makuru agezweho ijya nino ku isi turaza kongera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi ugiye kuturonderera muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu tumire amate gato hama twerekeze mu karere
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru yacu mu karere turayahera mu ikambi ya mutenderi iri mu gihugu ca tanzania aho abarundi bagera ku majana ane na batanu bamaze kuronswa ivyangombwa bibemerera kuba muri ico gihugu nk'impunzi inkuru tubaza mugenzi wacu james jovin ari muri tanzania uwo mugambi urimwo gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose hcr rifatanije na pam ariryo rironsa impunzi imfungurwa izo mpunzi zirimo kuronswa amakarita hamwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'ibibiri cumi n'indwi zari zigishakisha ubuhungiro kuva aho leta y'gihugu cya tanzaniya ifatanije na hcr ikorera rusansuma mu kwezi kw'icenda umwaka uheze impunzi zirenga gato ibihumbi bine nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za mutenderi nyarugusu na nduta ata byangombwa zifite zimwe mu mpunzi z'abarundi twasanze ku gihangare mu nkambi ya mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuva aho bagahungiye batubariye yuko bafite munezero ntangere boje niyumva neza kubera n'iminsi nari maze umuntu adafungura neza bivanye n'ukuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira arasaba abagenzi ababanyi ndashima kandi ndanezerewe rwose kuba mbona yuko uno munsi nanjye nzogenda gufashwa nk'abandi ndetse nanjye nkazofasha nka kumwe nanjye bahora bamfasha jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka ibiri iriko irakwira atakadifise ndumva amahoro kandi numva ndyohewe cyane kuko nk'ubu nk'ubu ivyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha ah, kivuga ko bariko bararondera abadafise amakadi mu nkambi aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri n'ukuri mbona umenga ni imigisha kuri jewe kandi nyene indengeye irandengeye kweri naho biri uko si bonse baronkeje ayo makarita baha uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye bamwe muri bo n'abakekwa ko ari abagizi ba nabi abahungabanya umutekano mu miryango hamwe n'abahungutse bongera barahunga hariho bamwe batunze na bene ba- babo kandi babatunze atafumu bafise baca babafata nabi bakabaturubika cyangwa ugasanga ntimwimva namo n'abo wasanze ino bafise ifomu kubera mutaba mufise ifomu mwese ugasanga nyene barakwinuba ariko nk'uyu munsi ni ukuri ndashima cyane dutanga umwaka mushasha neza natwe ubu turaronka imfungurwa ni ukuri turashimira yuweni ku- ku cyumviro yiyumviriye naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kuva aho bagahungiye ariko izo mpunzi zisaba yuko hcr ikomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho vya nkenerwa harimwo ivyombo hamwe n'uburaro icyo nosaba ni ukuri ni uko nacyo botugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana kubera nka twebwe nk'aho tubaye hari usanga dufise inzoya tubafuka ibitenge mbeho usanga ihari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bodufasha bakaduhereza ubureta n'ubwo burago turyamako ndetse n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomeramo amazi Ka- amazi naho twoba tu- twotura tuka- tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze ikindi bongeye gusabira abarundi bagenzi babo batararonswa impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronswa kubera babaye mu buzima bugoye cyane mu bisanzwe twe twaronse kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza baca bavuga ngo bazobakorera bazobakorera none ubu hariho n'abari twasitse kuri yuweni bariko bararira barira sinzi kwera ico bizoge mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yaba vyakunda unhcr yari ikwiye kurondera kweri ikabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabo n'abantu mu bandi icyo nobasabira ni ukuri nabo nyine no- nobasabira babiyumvire ko babu- babahe aka gafomu ko ku- ko kubagaburira kugira baronke ukuntu barya mu inkambi ya mutenderi kuko hariho nk'abamama usanga bafise abana batatu babiri bashumbye ku muntu afise ifomu uwo muntu nawe afise ifomu aba afise igitigiri c'indya bamuha rumva hiyongereka abana batatu n'uwo mumama uwo muntu nawe uca usanga agiye mu ngorane z'ifungurwa nobasaba naho nyine bagire impuhwe bagire akigoro bamurose nawe nyene ifomu vy'ukuri aronke utwa- utwo afungura uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakisha ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya nyarugusu mu kwezi kwa cumi na rimwe ubandaniriza mu nkambi ya nduta mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze bibiri cumi n'icyenda hama uherukiye mu nkambi ya mutenderi mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika james jovini urakenuye tuve ngaho muri tanzania duce twerekeza mu burundi aho abarwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bahamagarira abategetsi b'inzego nkuru nkuru kwerekana ubutunzi bafise imbere yo gusozera amabanga yabo mu mezi atanu ari imbere inkuru turaza mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda ibwirizwa shingiro n'amategeko agwanya ibiturire mu burundi ategekanya ko umutegetsi guhera ku mukuru w'igihugu ivyegera vyiwe abashikiranganji n'abandi binjiye mu mabanga yabo babwirizwa kwerekana ubutunzi bafise n'igihe bavuye mu mabanga bakerekana ubutunzi bavanyeyo intumbero nk'uko biri muri ayo mategeko ni ukugira ngo hatuzwe ingeso yo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu mu gihe hasigaye amezi atanu gusa ngo ikiringo catanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kirangire abagwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta nk'ishirahamwe oricom bavunira akagohe abategetsi batandukanye gutangura kwerekana ubutunzi bafise imbere y'uko barangiza amabanga yabo gabriel fyiri atwara oricome hagira hagere ko bava kuba basuku bacu turabe yuko ibyo bintu bazoshobora kubishitsa kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajejwe iby'amafaranga muri komine bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere y'uko bajya mu mabanga hanyuma ubu rero bagiye kuvayo mu bisanzwe bagomba kandi guca babyerekana hanyuma kandi n'abantu bazoza gutwara kutubera abasuku ejo bumve yuko bafite iryo tegeko ryo kwerekana ubutunzi bwabo umukuru w'igihugu petero nkurunziza mu kiganiro yahaye abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yaremeye ko uwo mugigwa azowugira ku makenga bamwe bafise ko hoba hari amatungo perezida nkurunziza yanyegeje hanze y'igihugu arabihakana ibitaro by'itegurika turashima ko n'indongozi nyinshi babikoze turavuga yuko tuba dutunze cyane turatunze ko turafise imana imana iyo soko ya byose amakandi ibyo twaronse iby'iwacu turabizi ukuntu tubironka ihagaze yuko dushikirize ne twamara gusozera ikiringo tuzokwereka ati twatangura ngaha anye dufise ibi bagomba kumbaza ati mwabikuye hehe ca tuvyerekana ati byapfuye ngaha anye ibyo twagabiwe n'abenegihugu ibyo twakuye mu mushahara wacu ibyo twakuye mu bakunzi n'ibindi n'ibindi ibyo biroroshe cyane kandi turiteguye uzobitangira inyishu ibereye wese ugomba gutubaza ibyo dutunze turabizi turatunze inka turatunze impene inkwavu inkoko iyi modoka abandi barayifise inzu n'abandi barayifise nta bintu dufise birenze ngaho amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu hariyo baratwara nta ngorane kwerekana amatungo abategetsi bafise oricom ribona ko bifitiye akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu ubwa mbere ni uko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro icyo twita mu gifaransa arishisima irisite ikigira kabiri ni uko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu ikigira gatatu ni uko baba bagiye kutubera abasuku baheza bagakora batiyumvira iby'inda zabo n'iby'inyungu zabo ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusange mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa ikigira kane bigira ko akamaro ni uko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose icyo twita mu gifaransa redistribution de ressources umukuru w'igihugu aragabisha abategetsi bohirahira bakikikamukiriza muri iki gihe bagiye kurangiza amabanga bakanyuruza ubutunzi bw'igihugu umugwi wo kubafata bagahanwa warashizweho uwo mugwi turamaze kuwushyiraho ntungane tubone akajya kubabwira ntagire umuntu yibaze yuko uko vyamye ariko zobandanya uko umuntu wese afise inkuru yo kuvuga gushikiriza abantu ko baronona iby'igihugu twarashizeho turi gushiraho bazomenyesha ico bita nimero vere kugira ngo umuntu wese muri komine ku mutumba abonye barongozi canke abandi bose ko baronona bace bishikiriza uwo uwo mugwi mu biro by'umukuru w'igihugu bizoshikirizwa hari izoburizwamwo izogaruzwa hari n'ibindi bizotangwa ku bazodukorera mu ngata kw'ikomine kw'ikomine ivyo vyononye kugira ngo baca bigaruza kandi nabo uzotwara ikintu bagiherane ico kintu bakimenye abagwanya ibiturire basaba ko abatazokwerekana ubutunzi bafise ko buhanwa hisunzwe amategeko abatavyerekanye bahanwe kuko baba ari abasuma baba ari ababandi nta kindi atari ukurya imitsi abanyagihugu baba bariko barakora turifuza rero ko ico kintu coja imbere uwo mugenzo watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ntiwashizwe mu ngiro ku rugero rushimishije ico gihe n'umukuru w'igihugu agiye mu ngendo hanze agarutse yashika yerekana amafaranga yakoresheje ayasigaye agasubizwa mu kigega ca leta yamara ibi umukuru w'igihugu yabigize rimwe gusa pierre clavin nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika turakomeje n'ibiganiro tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda ishamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu gihugu cy'u rwanda omamer organisation pour la promotion et la solidarité des malades et handicapés mentaux au rwanda rivuga ko aba bantu bakumirwa bikabije bakongera bagahohoterwa n'ababita ko bataye ubwenge mu kiganiro na mugenzi wacu thomas kamirindi umuyobozi wa opromamer claver ragirimana yasiguye iby'iryo shirahamwe ryabo tumaze kugira abanyamuryango ibihumbi bitatu magana arindwi mirongo icyenda na babiri mu gihugu hose ni umuryango ubumbuye hamwe abantu bafite ibibazo byo mu mutwe nyine noneho tugaharanira ingaruka kurwara n'ingaruka kuko iyo umuntu avuye indera cyangwa se niyo aba atarahageze hari byinshi bitagenda neza mu muryango nyarwanda muri sosiyete kuva no mu muryango avukamo ubwo rero turi aho ngaho kugira ngo dukore ubuvugizi bw'imibereho yacu myiza imbere uburenganzira bwacu ibintu nk'ibyo kurwanya akato cyane cyane kuko akato gatuma kabangamira ubuzima bwacu bwa buri munsi mu magambo make nawe haragira imana karaveri wigeze kugira ibibazo by'ubumuga bwo mu mutwe yego nigeze kugira ibyo bibazo nyura mu bitaro ndafashwa ndasohoka njya mu buzima busanzwe ariko ingaruka zituma mva mu kazi kwirukanirwa ubusa guhabwa kandi kato ku buryo muri sosiyete mbese usanga ikintu cyose ukoze ingaruka za bwa burwayi bwawe n'ubumuga wagize ziraza ugasanga ubuze amahoro ubuze n'amahwemo nabonye ifoto yawe kuri site interineti y'ishyirahamwe ryanyu oporomamere mbona uri umusore abakobwa bagufata gute murasabana nta kibazo
ubu muri iyi minsi mfite umudamu ariko kumubona ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye kuko byambere ikibazo gikomeye cyane no mu muryango mvukamo aho nazanaga icyo gitekerezo bakavuga ko njye ndi umuntu wo mu rugo icyo kintu atari ikintu kindeba ko ntashobora gutunga umuryango ko ntashaka kwitwa umugabo ko ngomba kuba aho ngaho nkaba nka cya kimuga giteretse ahantu basukamo amazi ko babishatse cyangwa se bagaterura aho bashakiye ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe mu muryango wigeze aba muri iyo gahunda yanjye yo kuba nashaka umudamu nta ndetse nawe narambagizaga bageragezaga kuvuga ko rwose bagiye gushingira umurwayi wo mu mutwe w'umusazi ko umwana wabo bamurohe ibyabaye nk'ahantu hane ubwa gatanu ngira amahirwe uwo babibwiraga ntiyabyumva ubu niwe tukiri kumwe yarihanganye ashinga iryinyo ku rindi we ubu niwe turi kumwe muri muri mu ntara yego mu ntara zose no mu madistrict yose
turi mu turere cumi na turindwi yego kuri mirongo itatu na dutatu mu turere mirongo itatu tumaze kugera mu turere cumi na turindwi kubera ubushobozi buke n'ubwo kugeramo niba bitworoheye kuko urumva abantu bashinze umuryango ni babandi hari abari mu isoko ba basabiriza tugira inama bakavamo tukiyegeranya hari abo bagore babaye bibera mu gasozi kugira ngo dushyire hamwe igitekerezo dukore n'ibyo bikorwa ntabwo biba byoroshye niyo mpamvu tutari mu turere twose tw'igihugu
mu turere murimo ho mubona ubutegetsi bubyakira gute ikibazo na leta cyo nta gihari kuko leta niba naduhaye n'ibyangombwa urumva ko hari byinshi ibyangombwa turi abantu nk'abo ngabo ntabwo nabyo ntabwo abantu babyumvaga bumva ko nta n'ibyo dukwiriye ubuzima gatozi bw'indi miryango yose mu gihugu byadufashije imyaka miremire kugira ngo batugenzure barebe ko ibyo tuvuga ari ukuri cyangwa tubishoboye ariko uruhare rwa leta rwo twavuga ko bakoze ibyo bagomba kudukorera icyicaro cyanyu mbese kiri he icyicaro cy'iri shyirahamwe oporomamere icyicaro rero kiri i ndera hafi y'ibitaro ariko ntabwo turi mu bitaro biri mu murenge wa ndera mu kagari mu karere ka gasabo Eh, ubwo ntaho dukorera kuko indera turabakenera cyane kuko hari n'abantu batemera ko twarwaye ni ba bandi baba bishakira amafaranga ariko kuko dukorana na ndera ah, umunsi ku munsi tuba turi kumwe nyine ababihakana na ndera zikabibemeza ko ari byo koko ibitaro bidufasha urumva twahabaye tuba twaramaze gu- gusohoka noneho hari kodi baba bafite rikodi dore turi muri rikodi z'ibitaro Da- imibereho rero icyo badufashije ni uko hari igihe twageraga nk'ahantu baka- bakafatira muri abasa ibitaro rero byaduhaga intumwa zikajya gusobanura ko koko uburwayi bwacu bwamaze koroherwa kuko badukurikiranye muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika turaganira n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo mu mutwe mu rwanda haragirimana claver kuri telefone dufite nisabwa abdul Ah, nk'uko uzi bwana thomas kamini ni mushiki wawe nisabwa abdul seifu ndi mu rwanda i kigali mu karere ka gasabo umurenge wa rusororo reka mbanze nshimire uwo mutumirwa watuzaniye nagira ngo mubaze muri izo muri icyo gikorwa bazanye ese ni izihe mbogamizi bakunda guhura nazo ese baba bafite umugambi ki ku bana bari mu cyaro cyangwa se n'abantu bakuru bari mu byaro batabona kivugira murakoze twumvise n'umuturanyi hano i rusororo hafi yanjye Eh, abana rero n'abantu bakuru bo mu byaro imbogamizi tugira ubundi ni- ni ni- ni ubushobozi Eh, ariko ubundi dute- du- turashaka ko umuryango wacu kuzakura uzahagararirwa nk'uko izindi nzego zose z'abafite ubumuga zimeze uturuka mu mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu kandi ba bandi bahuye n'ikibazo bafasha kugira ngo baduhagararirwe n'abandi bantu batazi ikibazo ubwo se mu rwego rwa mikoro mu rwego rw'amafaranga mubigenza gute nawe watanze urugero y'uko wirukanwe mu kazi batakwizera ubwo abanyamuryango banyu benshi ndibwira y'uko nta kazi bafite none se amafaranga muyakura hehe nimba mudashobora gutanga imisanzu nta misanzu ntabwo twakwaka abanyamuryango kuko nta mbaraga ahubwo bose baba badusaba ubufasha ariko dufite filozofi dukura mu bantu benshi cyane babaye n'ibihangange hano ku isi Ubu- ubundi habaho kwitanga no kugira ngo bamwe babe ibitambo ku bandi Eh, ni uko dukora ni ukwi- kwikokora bikanga bikemera ariko ni uko turi gukora iyo tumaze gukora tugenda dufite gahunda yo kugenda twubaka amatsinda aho tugeze noneho tugasiga basobanuye ko bagomba guharanira nabwo uburenganzira bwabo basuye bagatangira kujya bakora inama bimenyekanisha mu buyobozi bimenyekanisha ikibazo cyabo donc ibidusaba amafaranga ni bikeya ariko bihari ariko ni bikeya ubu turi gukoresha sensibilisation cyane kuri telefone dufite kandi antere ubundi mu burundi muyinga mu ntara ya muyinga n'ikibazo mfise wumva ubumuga buratandukanye hari ubumuga umuntu usanga yaravukanye cyane nk'ubumuga wagize nk'isanganya ukavunika ukazisanga wamugaye none mu- mw'iryo shyirahamwe ryabo ni ubuhe bumuga bu- bisize hamwe ni ubuhe bumuga bwatumye ba- bajya hamwe umuntu arwaye mu mu- ubumuga bwo mu mutwe ino iwacu mu burundi bakunda kuvuga ngo umuntu yasaze ndibwira ko ari kimwe no mu rwanda ariko umutumirwa arabikwibwirira
yego Ba- hari abana rero n'ino mu burundi no mu rwanda ndazi ko twese twemera imana hari umwe avuga ati uwo muntu yasaze kubera amadayimoni ubundi nawe uga- akavuga ati yarize nk'ibijya by'ubuganga nyene santimantara akavuga ati ni ibintu nyene nehologike donko bya- yagwaye nyene yapararanganye mu mutwe bakaza kumuvuza nyine mu burundi iwacu bahitwa kwa rujanti bujumbura mu kamenge ubwo rero ubuvuga urumva aho butandukanye bamwe bavuga ni ibidayimoni ibindi nayo ni patologike urumva n'ubugwara noneho rero menya gute kubitandukanya Eh, nicyo kibazo mfise twe ntabwo turi abaganga rwose ibyo twize abaganga dufite ni bake ariko eh, kuko tugera kwa muganga twese turi mu ishyirahamwe twese twarafashijwe tura- turoroshye ibyo by'amadayimoni ntekereza ko mu muryango wacu ntabwo tubasha kwemera ko koko hari umuntu muri twe ufite amadayimoni nubwo abantu bavuga ko aba ariko twe tubona ari uburwayi busanzwe abantu babyibeshaho bakavuga ngo ni amarozi ngo ni amadayimoni ariko ubuhamya bwacu twese dusanga kuko amadayimoni niba uburivuza agakira tuba twumva ari uburwayi kurenza uko ari amadayimoni hermen jiridi we uherereye he nta mu burundi ntara n'icyankoto ikomine n'igisagara mu cyumba n'iruramba yaravuga yuko abo bantu bahabwa akato ngo bakarenganywa nk'urugero yatanga akarorero babarenganya ni- n'ihakaye iryo shyirahamwe ryabo mbega ryihaye intumbero yo kubavuza aho bari hamwe kugira biyungunganye mu bikorwa byabo kugira biteze imbere niba bihaye intute yo ku- yo kwi- yo kwiteza imbere mbega umuntu akwaye mu mutwe ko tuzi uca usanga umengo ubwenge ntibukora neza bahetse bakiteza imbere gute Hermenegeri Ah.
ubwo urumva nawe nyine kuri uri muri ba bandi bapfobya abo bagize ubumuga bwo mu mutwe ukabona ko badatekereza neza Eh, haba usanga bagize ubumuga bwo mu mutwe ugasanga ntibatekereza neza ku buryo batora ngo imigambi yiwe bimuteze imbere neza kubera ikibazo cyo mu mutwe reka haragira imana arakubwira nimba bene uwo muntu aba yavuwe koko uko bikwiye arabikwibwirira mbega iyo bavuwe baheza bagataha mu byaro iwabo iyo baje bava Ye- ubwo urashaka kuvuga nimba baba bakize koko Eh, bakira by'ukuri koko ku buryo asubiranye ni uko yamye eee afite utubazo rwose twiza dusa n'utwo duhura natwo neza neza Eh, kuko aravuga ati se bariya bantu bishyira hamwe ngo bafashanye kuvuza kuvuzanya Eh, iyo tuvuze rero imibereho myiza ijambo imibereho myiza n'iterambere uburenganzira ibyo byose umuntu wese ufite ikibazo kitagenda neza tugomba kugitekerezaho nk'umunyamuryango tukagikemura Eh, utavuzwa dukangurira ababishinzwe ku- ntabwo ariko tunamuvuza umuntu aba afite umuntu aba afite aho avuka baba bagomba kubifata nk'inshingano kuko ni umwana wo mu rugo ni umugore wo mu rugo umuryango ugomba kumuvuza dushyiramo imbaraga tukigisha bakabikora Eh, noneho ibindi bikorwa umuntu amaze koroherwa ameze nk'uko tumeze tumushyira muri gahunda y'iterambere kugira ngo nawe ajye mu nama atange igitekerezo ajye kuzuzanya nk'abandi nubwo wenda batagenda babibemerera ariko tuba tugira ngo abanyarwanda tube nk'abanyarwanda bandi bose uko babayeho ariko rero mwebwe mwishyirahamwe ryanyu ni abantu baba baravuwe baravuye kwa muganga bagasubira mu buzima busanzwe ariko bitabujije ko imiti umuntu aba akiyifata Eh, cyangwa anyura no muri kontorore runaka kuko n'ubundi uhora wivuza cyangwa se ukoresha kontorore kugira ngo ikibazo kitongera kukagaruka kuko indwara yo mu mutwe niko imera akenshi iyo umuntu yirangayeho irongera ikamu- ikamwubika hasi Iyi niyo mpamvu umuntu ata- tuvuga abarwayi kuko ba- ba- baba bakifite ubwo bu- uko gukurikiranwa no- n'abaganga ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yaratashye ntaho agihuriramo imiti noneho aka- akavuga atese ati uwagize uburwayi bwo mu mutwe aravurwa agakira yafata urwo rugero nkanjye turi kuvugana nawe ari kubaza ibibazo Eh, gahunda bari nzima mu rugo nta kibazo imirimo irakorwa numva kuyobora onj ingana gutyo ifite byonyine kugira ngo uzagere ku rwego rwo kwemerwa na leta hari ukuntu baba bakugenzuye
Akoze mgenzi wacu Thomas Kamirindi kwico kiganiro mushobora kusura kumva kuri ezitata kaburungu radio yacu VOA kaburungu kome muje ahanditse muri isanga mu kanya turahana gahindukira yatangaje uno munsi kwa mbere ko yataye mu mvuto eh, Bobi Wine ni umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda polisi ico gihugu yamubujije kandi kugisha ikoraniro rya mbere n'abamushigikiye ni mu gihe ariko aritegura kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu baje gushigikira Bobi Wine hanze y'umurwa mukuru wa Uganda Kampala amasase yumvikanye yamara ivyo ko ayo masase yarayo kuri canke ay'imipira ntibiramenyekana neza muri irani naho abantu isinzi bakoraniye no musi kwa mbere ku murwa mukuru w'igihugu Teherani kugira ngo bage- bagandarire General Kasem n'uwindwi twari dusozereye wamusubiriye yemeje kwihora iyicwa ryiwe ni mu gihe perezida wa leta zunze za Amerika Donald Trump agabisha gutera ibibanza ndangamico vyo muri Irani hamwe ni hamwe ico gihugu co kwihora kwicwa rya Suleiman mwakoze inshuti bakunzi mwari muduteze amatwi yakoze Fasil Gebehu yegeranije amaju yacu na Eugene Atian bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mariko murumva kuri mikro na Lidiane Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje bose ndabatumirire mu bindi biganiro vyacu biri imbere muri vyo harimo amakuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mukurindira mu bandanye mururanirwa n'ibiganiro bitandukanye vy'ejo ry'Amerika